journalist kemi saw another scary prophecy for davido advising him to run away from nigeria <laughs> But Brisky don finally open up wetin really cause wahala for him with tonto dike when e come make their friendship when e be like bread and butter The thing come scatter and other gist wen i go still add join am for na. but before dem make i first throw throway salute for na. my correct correct people. hello my wonderful kings and queens you are welcome back again to my youtube channel yes i'm back again with another ogbonge gist my name na lady g in case today na your first time when you dey come across my channel and you never subscribe I beg make you not forget to subscribe and just click that notification bell so dat anytime when i throw throway ogbonge gist like this, you no go fit dey miss am yes my correct correct people. hmm dis video now three in one i go dey take and small small but before i go tell now, what wetin dey really dey sup between turn to dk and bobrisky when he come finally make us understand say this now the thing when he make them no they play together again they no they rapport together again i go first like who could throw away this one eh when he just dey shele now for our obodo Niger my correct people because eh that country eh hmm my people i no fit tok say the thing don't tire me the thing now all of us it belong to we go continue the talk am wey we see am some things dey when i just see wen e be say di tin just shockalize me say for nigeria now my people as we dey talk now una know say na yam and garri na it e be the common food when e be say na e common man dey fit buy those days na it e be poor man food so people when e be say dem be big big people that time dem be big big men dem no dey near yam and garri That one na for poor man food na dem dey call am yes but right now my correct pipo as we dey talk now eh <laughs> na only rich man na e fit afford one tuber of yam hmm no be that one be the thing when they shell shele for inside o di tori they shell shele for inside my correct pipo wey come be say the thing they pepper me for body eh even that one two bars of yam eh you no go fit buy am again o oh, my correct people we hear say they no fit buy am again though me i know they stay for obodo naija but everything wey dey happen we dey hear for here <laughs> my correct people, i don see am say i see am The thing don even full everywhere say for you to buy one tuber of yam now you no go fit now now now for nigeria yam na to cut am to pieces that is you know the way women wey be say dem dey roast yam for for roadside that time by the roadside eh they go cut am pieces pieces na so e come be for nigeria my correct people. now say they go cut yam pieces by pieces before person go fit buy yam and that one pieces wey they go cut maybe that one go be fifteen naira make you just imagine family of seven that is how many pieces of yam e go come fit buy when the whole family go chop that means one piece of yam sef no go reach one small pikin chop o oh my correct pipo na somebody wey dis thing happens to which i dey drop the screenshot for na e come drop this something e come talk say people cannot afford a tuber of yam anymore They now pieces yam for people to buy four piece for two hundred naira my people can you just imagine that meanwhile i dey hear say for another part of lagos when e be say na settlement for poor people when e be say The government when e dey for power when e be say wetin dem promise the masses dem no fit stand by their word only na to gather everything embezzle everything wey dem come meet for there to gather am for their belle all of dem carry akpu belle dey waka up and down meanwhile poor man sef no see common food one square meal a day dem no fit afford am okay even where dem go fit see state sef government no care food clothing and shelter and all those things dey no really really care about how poor man common man dey take cope okay this na people wey e be say dem still dey for settlement and wey e be say eh maybe the place na e no even dey comfortable for dem or here but dem say at all at all na e bad government come now whether na lagos state government na e bulldozer di whole place scatter the whole place for sure dem my people. i dey drop di small video for now because when i really see this thing eh di thing really dey shake my heart i say people wen e dey do all these things dey no get mind all these our politicians that is dey dey sleep comfortable for their house for night that is these things wey dem dey do when they, that is the thing no dey worry them they no get conscience imagine these people is send them out where you wan make that is you no provide any place for them you no compensate them nothing nothing just leave them and we even hear say na na na for nigeria say na rainy season side, uh, time na we dey i no know I'm, i no know whether i dey wrong ehn eh. i know say this time around na rainy season na e dey be for naija yes can you just imagine this make i drop this small video for una make una sef see am my correct people. place they don't break am lagos state eh? this place lagos state come break am lagos state come break up. oh my god don pursue all the people wey dey dey ah no boys now. they don burn am they burn the thing what's going on why <laughs> not why they why they why they ah ah they're they're making people homeless like where did they go now. Hey God, what's going on? so when I don't see that video my correct but when i see that video eh the thing really touched my heart i say anyway sha god when He dey for heaven they see everything when all these people they do and they are cane eh mm-hmm. They are cane eh hmm. god they so am for kerosene anyway sha my correct people, make una sef drop on own comment below at the comment section how una see am and how una think am make i bounce to the other side of the gist yes my correct people. <laughs> Hmm, hmm una know say e never too tey when we first dey hear some kind talk when e full eh, davido body we con dey hear say eh, eh different different pastors con dey see different different prophecy here and there e never tey when we dey hear all those things so <laughs> my people that one never clear comot for ground o oh. hmm journalist kemi oluloyesof don come carry im throway for inside this time around my correct pipo eh i go drop the screenshot for make una see am wetin she herself drop and wetin she herself she write she come talk say I just saw it now. It is so glaring. Davido, David should be extremely careful. Hmm. Death is coming. I saw it. I saw it, my correct people. Please reach out to him. If possible, he should leave Nigeria for now. He should not disclose his name location to anybody my correct people <laughs> when i see this thing the thing shockalize me again i say davido again why all this kind vision all this kind prophecy up and down you know as i see i can't say well e be like say this thing e don't they come comot for that is e don't they get out of hand you know in as much as for person to buy, not be waiting until they play not be waiting person take they close, cha uh, cloud chase or take they do notice me this kind thing not be waiting until they play at all but at this junction me i don dey see am say dis thing don dey too much you know no be only davido be di celebrity wen e dey for nigeria right now and no be be di the highest yes e dey one of the top celebrity but no maybe the highest why it can be say every corner eh, left right eh, eh, up and down everybody na so so prophecy and vision na they come dey see on top davido head my pipo una believe say all these things now just talk talk just to they put fear or una una believe i don't know una believe say whether all these things not true because i don't understand This one na when madam kemina come talk say make davido run on for nigeria sef make not no let anybody. everybody know that is make Iran go make Iran come uh, obodo Igbo make e comot for Nigeria patapata what about the family and he, he that is uh, e business and things wey e dey do for there i no come dey understand all these things again because the way the things come be my people me i don dey think am say abi all this thing na for everybody to just uh, uh, carry im e own talk come come throw for inside just because say somebody don first come now one pastor say he don first see prophesy now na everybody sef be like say dem don take advantage now so so vision vision vision na dem come dey see on top the video head my correct people i no know how na see am o the way me i think am i no know whether all these things na true or na just for people to dey talk you know so that eh, pe people would they notice them you know but it, if not so it's not call for you know because kpai to buy somebody eh not be waiting dem they play eh they fit take anything any other thing take do cloud chasing or take take and do notice me but this one wey be say na to buy to buy to buy this one oh, this one na na very very expensive joke if not joke i don't know sha make una sef just to drop una own comment below at the comment section meanwhile make una una no forget to always dey add davido and im family for una prayer make i leave una for this side o oh. make i bounce to the other side of the gist yes my correct people <laughs> this one na the main, the main gist yes hmm. this one dey concern bobby bobrisky <laughs> versus tonto dike hmm. no be small thing o my correct people na no see eh, hmm. tonto dike and bobrisky dey used to dey hmm, hmm, used to make i use that language dey used to be like bread and butter <laughs> eh, before before but right now na e come be like see eh, everybody don stay for im lane e come be like say now eh every mala don offer e hoe e kettle stay for e lane my correct people why because wetin cause gbasgbos between dem wey come be say every mala don hold im own kettle my pipo up till today we no know <laughs> but even bobrisky sef don come out several times when different different things don happen for different different occasions sef e don take di opportunity come out sef say no mata wetin go happen between him with tondo dike say e no go lie lie lie lie let anybody know the kind secret when both of them dey share together. say e na that kind friend wey be say even though say dem no dey play together. hmm, e go always always keep their secret my people i not come know the kind secret o oh, <laughs> whether they they uh, date each other before that one me i not come know anyway na wetin Bobrisky talk and waiting in right. yes but last last last now my correct people he get some kind matter when be say um, Bobrisky now come dey throway am now for us to understand say this now the thing when he be say it e happened between him and Tonto Dike Now no say since when this thing happen many people they talk different different things on dey even dey talking and sugar daddy cause wahala for them because me myself i dey notice and say na the time when Bobrisky and Tonto Dike go that in uh, Dubai, uh, that Dubai trip last. Now from there, mm, their friendship the thing can't be like this, like this. You know, can't be since that time. Now they can't they be like say that they suffer, they shift for each other. Even this last birthday when be say Tonto Dike they uh, do now bobrisky not show even though say not be say bobrisky self he go rearranging yeah she for not still show because eh, we don't already see the handwriting on the wall but anyway sha we see dey wait for the time when bobrisky self will celebrate his own for august make we see whether tonto dike go show if e no show eh na there the real to come out meanwhile make i no forget to drop am for na wetin bobrisky write when e come make many people dey say yes maybe na this one na e cause gbasgbos for them. my correct people. hmm e come drop the screenshot which me myself i go drop for and i e come talk say hmm in a nutshell guys no best friend anywhere hmm hmm just be good with everyone around you and be free yes hmm. e come still write am e come talk say i am very emotional little things bother me imagine showing your so-called best friend nothing but true love love to the extent of inconveniencing yourself most times hmm. fighting all your so-called best friends hmm. former friends so we can put bracket just because you want to stay loyal and make someone happy <laughs> and all that you get from such person is jealousy hmm. envy lastly not love the same way you love the person hmm. the love only comes when you lend him or her your money and they won't still pay back oh <laughs> such friends just walk away forever and never come back don't drag such friend on social media oh just walk away silently let nobody know the secret you both shared went together so my correct people, this one na many people come They think say na tonto dike na this matter consign. <laughs> many people for the comment section when you read dis tin wey eh, bobrisky post all of them talk say na tonto dike na im dey refer to becos na he she -huh. Eh-, eh. sorry o oh, my people i dey always dey mistake now you know say bobrisky sef e dey confuse person person no know whether na he or she go call am again anyway sha anyway una see am make una take am -huh. Eh-, many people say hundred percent na tonto dike na im dey refer to because na dem be like bread and butter before na dem be like five and six before na Dike just walk away silently so na tontodike na bobrisky dey take indirectly dey talk to but una when e dey lis ten so wetin i think una think say all dis write up na tonto dike na bobrisky dey refer to abi e get another ogbonge friend wen we can get this kind gbasgbos wen e no even fit talk the secret wen dem share together at di time wen dem be five and six make una just leave una own comment below at the comment section make una sef drop una i wan hear una opinion how una see am how una think am anyway sha meanwhile anything wey dem dey call best friend <laughs> who never see na him dey say best friend best friend na luck o <laughs> sunday when e be say dem go pre ten d say dem be your best friend dem go dey chop your leg like rat na so dem go dey blow am sef you no go quick hear the pain until when dem don chop am reach the bone na from there you go know say eh dem no be your best friend na dem be your best enemy yes my correct people make i leave una for here i want make una self drop una comment for all these things when I don't listen to i go hang up the tory and the matter for here today i go see una very soon for my next video When I go too tey abeg if you be say today na your first time when you dey come across my channel and you like my video and you never subscribe no forget to subscribe and click the notification bell so dat anytime when i throw ogbonge gist like this, you no go fit dey miss am and una wen be my returning subscriber wen dey help me watch my video god go bless una for me e go continue dey bless una ah ah e go dey bless una yafun yafun i appreciate una so so so so much i go see una very soon for my next video have a blessed day bye bye.